o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso o na le dingwaga di le soma mararo le botlhano o motswa setlhabelo wa tshotlakako ya basadi eh o biteletse gabedi o na le bana ba le bane o tshela ka mogare wa h i re tlhalosetse gore o na le sebaka se se kae o tshela ka mogare wa h i le gone go fitlhe go tlile jang gore o itse le go bona gore o tshela ka mogare wa h hi um, ke na le 11 years ke phela ka bolwetse ba h i mhm. and strong enough <laughs> ke le nosi um ke mhm. fantile out ka 2009 when i was pregnant for my third child mm -hmm. uh, ke tsebile ke na le six months o ke preke gore ke h i v positive a ka khona go itshwara sentle i was ne ke tshogile ke sa itse gore ka bua le mang ke tse ko tleliniking ka mm. kena tlase ga letsatsi go fisa ka nna ko teng mm. ke le one ke dibisa di-question tsa gore how will i manage ke mm. tlolwana jang bolwetse bona ke le noši because mme wa ka ke mme o leng bogale gaolo Mm, mm. then ke ntse about two hours mo tlatse ga letsatsi praying ke ratela ke botsisa modimo gore ke tseye tsela e feng mm. suicide ile yaka monaganong yaka but ka se nagane gore kana suicide ke yone ke ntswela mosola ke tlo šia ngwana wa mathomo le mang ke batlo etsa suicide na then ke ile ka tloga moe ka boela gae ke tshwere medication ka ga letsogo laka <laughs> ke sa itse gore ke fitla gae ko barela ke reng ke ne ke fitla ko gae ke kry-ile nnane wa ka a re betse ko peteng ke elela ke dumela ke tshogile ke setse go keteng ge ke fitlha ka dumedisa mane wa re ka motsosa a ba mpotsisa kgane bothata keng o bontsha o tshogile o bontsha o shivera o bontsha o tatazela ke eng ka be ke mmotsa gore nna ke sa tleliniking tleliniking ba re madi ba mpotsa le gore ke phela ka bolwetse ba h i mane o ile a jang a tsholla dikeledi ke tsholla dikeledi nna le ena ka be ke mmotsa gore ba ntse re madi ba re ke phela ka bolwetse ba h i mmena ka ba gore a se mathomo ka wena go na le ba phelang ka mm. bolwetse ba h i mm-hmm. mane wa ka bile ba open ko nna a re ngwanetse a se wena fela le nna ke phela ka bolwetse ba h i maaro motho a tsebang ka mogae ah, ke botsa wena mm-hmm. fela gore o kgone go ba le maatla mm. o kgone go tekemela o kgone go ba motswadi wa mmagonthe mm. ke ile ke fetsa gona moo go ile ga ba boima re nnile bo botlhe a monna re ga re kene metsong re tlhape ge tso kare ga o etsagale felo re bule kore wa ge ba kena mona ga gona ntho e tlo etsagalang o tlo thola a nthile o bo o itokolole o tlo kgone ba botsa go ba tsepheneng ka bophelo ba gago ee so ke ile ga tlhapa fele thata di-makeup ra ba bantle a nna mo mpetong a nkeletsa dijo ka ja mare still ke sa na le letlholo la go mme wa ka ka le ke mme o mogale ke mme e le gore a kosisa how will I tell my mom? That's the first priority ya ka mathomo. Mm. Ha e khaisega nako e ya ngwana a tla lefatsheng ka ka July. Eh. Ha fika lefatsheng ka thoba o nthola e o leng gore like ke le clinic fela re nisa di tshimo ka mo di clinic ke bona batho ke ba ngata ene ba la batho ba ba ya ka mo clinic yang go yone then ke mo ke tlhomile ke bua a she mama lebale ya kae a ra re ya ka mo ka re mo ka mo ke ka batho ba lwalang na mm a oh, ba ntse ba ntsheha ba e ka batho ba lwalang ka re yo tsela le nna ke a lwala ene ko gae a ba mm-hmm. ile mm. so ke kopa ditšhomi mo batswadi leng mm, batswadi bale ba ile ba mpumelela ga thentsana ka di-number ba mfounela ba mpotsa e leng se ka medication e ke tswele pele ka medication mm-hmm. aowa ga se ka morago ngwa go latelang ka mlata mme wa ka ka birthday yaka ka metsea ka mme ya fatshe mm. a re ke eng ka wena o tshogile o batla mpotsa eng na ka mm. mama ke thabile go botsa beke ngwa go fetileng gore ke phela ka bolwetse ba HIV ke mm. HIV positive mme o kana tshwere khapo ka metsi ebile a tsholola kapo ela ka metsi a tatatsela a tshogile a ngwana ka ntshware ya bolaya e o tsere kae ko bolitse e ba save ka re mama ke phetse ngwaga o otlhe ke sa o botse ke le one ke mm. nyaka se le senang go botse gore ke phela ka bolwetse ba h i v today as motsadi ko beile fatshe ko botsa phela h i v ke gotlela tlhego ya gago mm. mme wa ka o ile a lla ka mogaka a mphusa ya bo motho le go thomo ba gafofonna gore mm. wena ko ga ba tshwanne jang rena wa tshwanne re ba tsamaela a ntse o jeka plate ya gago oh. le bana o nne le bona ko gomeng ya gago tlabe ke mmotsa gore mme wa ka ka mokgwa o etsang ka teng it e means wa ntahla o reng o nlatlhela manabeng mm. na o re o nlatlhela o nthusetsa kgole le wena mo e le gore ke a o nnita ka se sebaka mm. he nna nka se dikgonetse soe efida o ya kerekeng ba go tshegela ditaelo o tlola medication o nwa ditaelo ka re taelo e ka se mpodise la ga h i v ga e fole mm. h i v ke bolwetse bo phela mo mothong sebaka se se telele fela se nyaka only wena o ka se controla ka medication o e o fileng yona mabaka a nna a mpotsa gore ke thute ke tse ke tsamaye ka gae hmm. e it was so difficult ne ke fetse ke tsene bana ke ba le tsiya ke ile papa lona ke a le botsa papa lona lona wa ngala ra nna tse nka se di khone nna ne ke ntse ke itse mosadi o ne ke nna le ena o bolaile ke HIV mara ka ke potsa go wena o shapo ka mara le wena tsa ke tle mo go nna ka o tlhoka nnete wa se botsa go hetsa gana eng mm ai ka ithulela e a ngala ka tsamaya ka thoma mokhukhu ka bea mokhukhu ka nna ka mo le bana ba ka ke sa bare ke tlwaela sekolo ka grade ten ke sa itse ke tshwarele ko mane ke sa itse ke lebele ko mane fela ka founela mmanya ka fela mfounela a ncheka a ntlhisa medication a re monna o sa tswela medication tswela pele ka medication mme wa gago o tlamogela go mongwe that way ka mm, mm. sepotsa gore mosadi o tshwara thipa ka bogaleng mosadi wa eh, ema a ba mme motswadi mm-hmm. Hmm. a re lebelele gore ngwana o tlile a siame ngwana o tlile a le h i v positive kgotsa h i negative ka ntlha gore ah, ah. oh okay ra leboga mama o ile a amogela yaanong mama o ile a amogela a le thusa mama o tsere sebaka o amogela ga ba gapeletsa a nkentse le ka jele a re ke tsiba di-drugs se ke na medication ga ona medication a re ke di-drugs ba go tshwarisa a ke di-drugs ga ke mlo tse ile ka tseiwa ka tsiwa ko kgosi mampuru ka testiwa ka le gore a gona ditakamisa mo mmeleng wa ka ba ba mm. ntokolola ba re not guilty ka be ke boela ko ke nnang ko teng mme wa ka a tla tlo kopa tshwarelo after mm. three years ga fitlha a kopa tshwarelo a ngwana ka ke kopa tshwarelo ka se ke se ke ithutile ka h i v ko dinakong ko ke bakang ko tsena rutile ka h i v ka h i v ga e fetelane le ka dijo ga e fetelane ka anything only ka dikgati fela mm-hmm. ke mo mme ka a ile a nkamogela ko teng ka boela ka gae a ntseya le bana a re boang gae kgotsi mo le nnang ko teng a go sentse ka boela ka gae ee ee yaanong eh, a re mm, mm ke ne ke fitlha ka gae ke mo ke kry-ile matla gore re mme wa ka conan support it means even community can stand up for me ka thomo ba mhm. open mo setšhabeng sa mmamelodi mm. ke ba mhm. botsa ge ke kopana le batho maybe ke re le tleliniking ba re he dinese omanya ka mo tliniki ba re batho ga ba na di-medication ba di tsholola gwa ba nna mathomo o ema ka mara tleliniki ya mmamelodi ka re batho ba modimo h i v a e bolae fela e nyaka only gore o amogele gore you are h i v positive ehe yaanong um eh, o tsweletse pele go nna thotloetso le go thusa batho ka seemo sa gago o ba thusa jang bogolosegolo thata jang bana le bašwa ka mogare wa h i o ba rotloetsa ka tsela e ntseng jang ke thusa mofuta feng o ba yone ke kene ka mo community ka education program about h i v hmm. ke care worker ka mo community ya mamelodi hmm. mo ke sa tholeng selo fela ke thola go thusa setšhaba sa south africa go kana h i v ga se bofelelo ba lefatshe Hmm. eya mhm. ke ba thusa ka batsadi mhm. mhm. ba kopanang le bona e ke tse le ba palela ko botsa bana ba o kire o thola ngwana wa 11 years a ena medication a o botsa go o na medication wa diabetes gantsi ngwana o nwa medication wa h i ga mm, mm. mmogo le ngwana 15 years a ja medication motsadi a tšhinka mmotse gore medication o ko a eng kamogelo mm, mo mm. baneng ba re phelang bo youthing e ke phelang ka yona ke re ke ba botsa ka bolwetse baka ba bangwe ba e ka monna ka mosatsi ba re mara ao steven ao seboledi wena o phela bjang kose rona re phela ka bolwetse ba but a re bone ko re yang ko teng nako nngwe a re na dijo a re kgone ona medication ka mo gae mm. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. yaanong bana ba bangwe ba nwa ditlhare ga ba itse gore ba nwa ditlhare tsang yaanong ga o bolelela ngwana gore o nwa a r v go fa ga o nwe ditlhare tsa bolwetse jwa sukiri ga go tlise mhm. yewe ga ke ye nna ke le noši ke concern ya motswadi le nna ke kopa oh. concern ko motswading gore motswadi ke nako ya gore ngwana a tsebe ona medication wa neng already ke kopane le mm. bana ba ba thirty-five ba e leng ke kgonne le batsadi ba bona ba kgonne amogela seemo sa bona ka jeko wow 35 o monnye mo go bone o ba thusitseng o dirang le bone o tsayang diokobatse kana tsone di-a r v ke o dingwaga tse kae o mongwe ke mothusitseng o na le fourteen years o monnye mo go bone ba botlhe o monnye mo go o na le ten years le mm, mm-hmm. today o sa etsa founu a mfounela a o fela a fela ke rotse ke ngwanyana ka wena you deserve all the best Mm, mm-hmm. morago o kry ba boima o kry-e ke kry-e le go motsadi o lebala medication wa bana i have to run mm. all around those kids and then ke ba botse gore ke nako o tsa medication ke tsewa ka six ke šia tlhapise bana ba ye dikgetse ba ye dikolong ke a šia nako thusa bokoko ba salang le bana ba di-offele mm, he wena mane boledi um o kgona jang thotloetse o etsa ko kae a gona le batho ba e le gore ba go eme nokeng ba go thusa ka se go na le ngo e nkemeng nokeng e nthusang e ba e bitswang ke future family mm-hmm. oh, nna ke kene ka moo le ditleliniki ge bana le bana ba ile e gore a ba tse meriane ba re founela ra ba thusa go na le go na le batsadi kana lapa le ile e gore ngwana o tsweletse pele o nwa di-arv mme ba moretse ba re ke tsetsetsetse ga ba mmolele nnete eh le gore ba bangwe o mongwe o santse na palelwa ke go amogela motsadi o palelwa ke go amogela gore ngwana o na le mogare wa h i o bara o re molaetsa go a bofelo ko bareetsing ba bona na le bona ke ke ba ile go tloa bangata ga mo ile e go mm-hmm. motsadi nyolo a botse ngwana gore bolwetse gore o na medication wa o tsya medication wa asthma or wa di lungs or wa oh. wa go wa malwetse a e seng h i Mm, and mm. ke utlwisa botlhoko because ona nong bana ba rena ba gona nong ba tlhalefile there's one of the child o ke mo metileng last month ngwana o ile google mm. a ja medication a google a find out go kwa h i v yo even today ngwana ga mm-hmm. bue le motswadi wa gae Yo. until na eh, I went there on Monday ka bua le ena ka re go se bua le motswadi it's wrong motswadi na think a be ready a disclosure a o botse gore why o nka medication cause batsadibaenta blame batswadi ba bona gore ke bona ba tshwarisitseng bolwetse bona of which a se mm. motswadi motswadi maybe ne a sa itse go yena o na le h i v mm-hmm. eh. eh re lebogile thata molaetsa o ba onelang one wa thotloetso le gore ba bolele bana nnete ke ofe no ke ngwadile ka sekgowa <laughs> uh, I've learned that being diagnosed with HIV is a life changing. I encourage everyone to adhere to treatment every day and same time, even though time passes, please take the medication. Let's mm not mm-hmm. stop throwing away our medication. In reality, if people living with HIV can be in a relationship and living normal life by taking few precautions. Although there is no cure of HIV, the medication only helps us to live long life and healthier life. Let's not be hard to ourselves. Let's fight. Let's take treatment on time. Ah, se seholo mhm. se ke siang le bareetsi bo botlhe ba motsweding f m ke gore bolwetse bona a se matsomo ebile a se ba mafelelo ka lona we need to take the treatment to fight the stigma of h i v di-doctor di tlhodile mhm. ke modimo gore di re thuse ba re fe medication ona go thusa re go bona ba rena le rena ba go ba itse kana go na le bolwetse ba h i v ba ka nnete bana ba rena ba ba intelligent ba mo di-google ba google ba thola gore dipilisi ke tsa eng the next thing o thola ngwana a men mm. stop GPI, stop raping us, stop abusing us, stand by us. That's all I'm asking for today ke a leboa boledi ra leboga re go eletsa masego le matlhogonolo a kere o tswelele pele go itlhokomela o tswelele pele go tlhokomela um bone bonnananyana ba bao ba thusang ba ra leboga ke tla tsaya mmeka ke leboga golo support ya lena ke leboga all the groups on on facebook ba ba supportang batho ba ka mmeriane because there are people who are coming on my inbox asking for help and i'm there for you people come out come mhm. out batho ba south africa everyonetin stick masena ke a leboa boledi re lebogile thata ke boledile shaba re re buisana le ene wa bona nke be sentse ne le kgwedi e le kgwedi ya bomen re tla re ke ene mosadi wa letlapa o o di bone o fetile mo dilo di le dintsi mme a batsa seemo sa gage a netefatsa gore ke seemo se e le gore se feletse na thotloetso ko bathong gare ga tsotsotlhe tseno tse ke a di bona mme batsadi tla nte re boleleng bana nnete ka ditlhare tse ba di nwang ba gaetsho nnete fela um motlhagisi ke solofela gore um tseno se ke sengwe sa ditlhogo tse re tla tshwana ke gore di lebelele re na le moitsanape um le ba batho ba maikutlo le ditlhaloganyo kana tsone di-psychologist um di-social worker gore batsadi ba ka tshimolola leng jang kae go bolola ngwana gore o nwa arv ha o nwe medication wa asthma ha o nwe medication wa mafatlha ha o nwe medication o dirang gore o gole sentle ke arv ka ntlha ya sedi sedi se ha e le gore wa kgonagala ke ba itsanape ba dira ka tsone mme ke a solofela gore mo nakong e tlang ke sengwe se tlhogotse le gore re tla di lebelela se ke motsweding fm konka bokamoso thatologa jaaka toloki fa o le mo mathateng re go thuse fela mo motsweding fm konka bokamoso